my country people and viewers all over the world how una dey una good afternoon una good morning una good evening bonjour bonsoir bienvenue bienvenido eh, as una dey know say i don carry my number as usual i don reach am touch for ghana or akwaba to our ghanaian viewers Now as dey break the matter we dey yarn from north east west and south and eh, thank god it's friday my name na araromi abdulrahman olaide because una know say na araromi olaide dey always come but you know say today na friday After abdulhamid go follow dem body eh ambassador no dey around today e don travel go abuja go meet him brother wey be wike eh him go join us on monday next time eh i get one person for here man no say na <laughs> i no dey come alone o. Oh my country pipo how una dey how your side because i know say na weekend we wan enter so everybody dey popo sheshe say uh, festive period don dey near body everybody just dey try to dey get one or two so that dem go fit make money take gbaladun uh, for this uh, festive period wey so, we dey you know say na here we dey break am dey pieces am from north east west and south and you know say my name never change o oh, as still be ahmed abbas olatunji but you fit call me sidon j omoyagba the only idon wey dey for wisdom yard television una welcome once once again. And as well, Mayana from the Idom of Islam, and everything we gonna get today. we see the Nigeria, so um, we're going talk about today. We want to talk about Tinubu Baba Emilokan, hmm. And and our riders. The way they talk, talk say, he go get justice for Kaduna people. And not we see them, bomb them, we, uh, we say the Nigerian army go bomb them when they do this uh, Maulud Nabi celebration, we they always do 15 times in a year wait uh, before you go continue because me e don dey do me like say make i talk nervous mr president sir i bin wan ask one question This bomb wey happen now dem talk say na na something wey be say dem no know na mistake the bomb take bomb i come dey ask myself why the bomb no mistakenly bomb aso rock why e no bomb state house of assembly why e no bomb governors office why be say na people wey be say dem dey do uh, prayer most of the prayers wey dem go do na for country o but even with that una come born people now the death toll don enter like one twenty one thirty now as we talk imagine just imagine one fifty people don die on top say dem no know wetin dem dey do if to say dem wan test bomb maybe the bomb go fit kill people why dem no go inside bush that sabi that sambisa forest wey boko haram dey make dem go try either dem dey there o abi dem no dey there why dem dey try bomb for inside people where people dey stay and you know as i hear them um, as they take comot come the outside they talk say they won't go bomb terrorists say surveillance carry terrorists say okay the terrorists dey this side wey these people they celebrate their values so they come pursue terrorists go there instead make dem bomb terrorists They come bomb the village see dem dey ma tell you na why i talk you know say one day one one of my friend bin dey engage me in one talk say eh wetin we fit do eh for the aircraft and uh, security for uh, all this navy and all on water on air on land uh, how we how we go take do am be say security go strong well well for nigeria i come dey tell the person say see nigeria no dey no dey uh, no get competent people to take uh, eh, dey do all this job because if you check even inside the army inside army all the army wey me i know na fine boy dem dey do you go see dem for ah, na nigeria see say for tiktok army dey carry phone dey do video for tiktok say dem dey chop uh, eh, dis thing for inside forest o oh, nobody know wetin dem dey face for here wetin concern me na me sign na me sign deal say i wan do army na you see job for ground say you wan dem no force anybody do army na abi you see say dem don force people do am before one na come go inside village una go dey chop beans una go dey upload am for us una go dey chop this one na wetin concern us even with the fact say uh, the government no dey do well for them say dem no dey give them too much money but see the bombing wey happen if to say dem know their job dem sabi the job wey dem dey do most of them never dey okay to dey work for that kind of place wey person wey no fit shoot for ground wey no fit kill enemy for land You know dey put them for up say make dem dey all dey bomb from uh, from air why dem no go make mistake but the mistake wey dem come make why e no be say say na government officials this mistake go touch wey be say people wey be say dem no even know anything about wetin most of those people wey dem wey wey dem bomb most of them no even never enjoy electricity once for nigeria. one woman uh, wey be say na thirty-seven um, family members. In, imagine the emotional trauma i wan take uh, escape am even the man no fit dey okay forever because the thing go come dey ring in im head maybe na the shock sef go kill am because all these are government officials dem no even dem no like us and all. you see you see my brother eh you see all this thing wey you talk eh me i understand you but the one wey me i wan talk be say okay baba emilio com twenty twenty wey be say lekki toll gate massacre wey happen. Mm. since twenty twenty dem dey talk say justice o oh, justice o oh. and you comot lagos you go abuja now you don dey president na you be president of dis country so This one come happen and He talk say you wan get justice you don get justice for your yard before you go abuja you no get justice how you come certain say baba emilokan wey talk say he go get justice for these people. he go get justice true true because we know as e dey be say if anything sup for this government so eh dem go cover am unless the person wey do am no wan do again see uh, on top the thing wey happen for that kaduna me i i um, make dem accept my condolences uh, because e no easy for you to lose person wey you like uh, make dem just die like that but the problem wey we get be say even if dem dey shout justice say dem wan get justice the first thing wey be say dem suppose do na the commander wey tell dem say make dem fly make dem sack am person wey fly wey throw the bomb make dem sack am make dem make dem make dem dismiss am instantly for army because that kind of person fit ruin the whole of the country sef you come imagine say the bomb wey dem throw na missile bomb you no understand wetin you think say go happen to the owner <laughs> so any mistake any mistake that is above mistake that one i no dey call am mistake na mistake wey dey above mistake na costly mistake you understand mistake wey dey comot wey dey take life that one no be mistake again na wickedness na evil because before dem fit okay what if na that plane crash no even plane na in there. drone wey uh, say na that drone na that drone wey dey fly now maybe say let's forget about drone say na normal normal say dey dey inside helicopter dey wan fight war true true eh you no understand if all these things eh no if dem no put am in place if dem no do all the eh, things wey dem suppose do for inside security uh, this thing for nigeria the thing go dey go dey affect us dey go we no get competency for security security of nigeria we no get anybody wey fit dey wey fit say eh i fit fight for nigeria all of them na their pocket dem dey fight for. <laughs> hey all this one wey you talk so i pray say our government eh, dem go hear am and drone wey dem buy wey dem know say no be original if drone na original na na for dis country i never see any new thing even our government na second hand person wey don do governor before wey come do president no be second hand government be that you no understand all dis drone na second hand. i say one don teach you eh, i pray say dis people get justice because normal if you wan talk am dem go talk say god go bring justice to them but normal normal na for dis life you get justice <coughs> if you wan work well for dis country we know these people wey dey there we know say na one person give order na one person fly the drone na one person dey in charge of system wey be dey watch the the the environment where the bomb dey drop hmm. na one person dey watch am who be those people wey say dem dey in charge make una gather dem put dem for See, man, I tell something you see that article i no trust article oh. for this matter wey happen so i no trust am right. they just dey do all these things just to spoil this government. You don try go university for uh, that csu whatever yeah, chicago state university, The, the, that one no work carry tinubu go uh, asoro uh, go supreme court that one no work peter obi everybody so e come be like say dem dem wan scatter tinubu government dem just wan dey do things wey be say people go come dey hate the apc party see as dem don dey form one six one party system na dem don already form am nnpp yeah. and uh, uh, labour party all of them don dey come together na so we know wetin dem dey do and we know say for nigeria na political propaganda dey things go soft work normally but no be say make you come dey comot people life make just the way people wey all these people wey die now they never enjoy nigeria. even the the our vice president wey be kashim shettima sef dem dey talk am say na him dey sponsor boko haram that time that one na figuehead say why you go vote for person wey be say na him dey sponsor boko haram that time wey be say everywhere scatter that time. you ma tell you tinubu know wetin dey do na because of uh, vote na him make him carry gama normally no be shettima suppose be the vice president with tinubu but because say the ticket the game wey dem wan play say the the part wey shettima Shettima go play for that northern part of Nigeria Now he go make uh, Tinubu fit win that election and e work you understand so mo. even that time say can't talk say they don't want muslim muslim ticket. yeah say na. last last last They dem talk say you don't go Yeah. And go do wetin dey there man I my brother make you move enter today's business We see we get today we day for inside this one the so too shine well well for this afternoon though. We see he talk o oh. i see war We see i can see beside now. I see war over vice presidents between billion naira residents. Wike mocks Obi, dares protesters. Labour Party insists project wasteful, insensitive. The Tory for inside phase six, if not worried and well. Another one we may I dey see for page five for here They say three operative injured as NDLA uh, eh, drug cartel clash for Edo Forest. That one dey for page five hmm. on top uh, the Daily Sun newspaper I'm going to go read that for there. Eh, the one wey see dey that. under na congratulations to Nigeria and congratulations to Dangote. Wetin he talk They talk say now 150,000 barrels of oil cargo as Dangote refinery and that one go be the first crude supply wey be say dem supply give Dangote. abeg that Dangote na him spoil dis country reach this level make it know your anything Dangote i no wan dey hear am abeg. the next one wey dey here na ebonyi shut down five fake hospitals uncovers 107 quarks. uh, that one dey for page twenty-eight make una go read am for dear. one way i go take class before we comot o oh, dem talk say federal government to build houses clinics schools Others include Dombiri, Shetima, Abad Badaru, Danduge, which is bombed community. Hmm. for inside page 4. wemi oh. i don enter punch o oh, because punch don punch daily sun comot for road say comot for there na my turn emilio kan He say kaduna bombing federal goment don vow to punish culprits acf demand doc's removal federal goment promises to unravel causes of bombing rebuild affected community dhq plead curb uh, accidental bombings with ai us arms center tells uh, military acf demands probe everything there for the front page of the punch mona go read down for there. as kokori die at eighteen so rest in peace oh. Another one wey still dey down for dat news dey say I won't surrender my mandate to intimidation. Na Fubara na him dey talk dat one o, oh, e dey for page uh, eight on top uh, punch mo na go read am for there. Wetin me dey see all that. dey talk say government abduct ten Nasarawa varsity students. Hmm. If you read it for inside page four if na worried am my brother make you chook mouth for the matter small before we comot so you see this government or no government bandits terrorists abduct person carry person comot go back down go knock am say ah collect money bring money all these things wey e go help for this nigeria if you remember say this nysc people. e get one nysc corps uh, members wey say wey dem dey go sokoto for for the past four months now dem dey there four months now dem never see dem collect dem never get dem freedom for dem hmm. where we dey go for this? country and these people eh hmm. na because of this future of nigeria na why dem go school na why dem wan go service because una know say if certificate no dey for this nysc so you no fit control dis government. make i make i ask you one question wetin be the difference from kidnappers wey dey collect ransom of million million naira ransom and government wey be say dem dey carry our money for our face like this for inside budget. Yeah, to me i no see any difference because. you, you understand na na government na im cause uh, the amount the rate of kidnapping for nigeria imagine say government na dem start this thing o dem go lie say dem kidnap dem know say if they kidnap any senator now be commissioner na nigerian government go go pay ransom take collect am you understand and dem come share the ransom between themselves so all these people wey dem dey use as tools take dey kidnap dem dey lie dey do everything they, all those people when dem no see anything to chop again dem come start to dey do am as normal business yes. na e come promote the bandits and uh, kidnapping now e don run pass say even graduates wey be say go school get first class na where in the channel in fourth class uh, uh, this thing brain go be that how we go take kidnap ah. Hmm. so in this thing the only way wey e go fit end eh, na until when nigeria separate. I, you see this separation na eh, you know say everybody believe in one nigeria mm. and believe in say if you come together na oneness we dey preach and if you preach am well well mm. everything fit align. how many people you don preach to today. Uh, bros person wey never chop i never chop now before you preach give me money first make i chop because you no understand see no be the matter of preaching everybody dey face am for this country forget say you be rich man abi you be poor man the thing wey be say wetin government suppose do dem no do am so dem go dey see wetin dem no suppose see so all this one wey dey talk say eh, eh, na, since 1960 wey we don get independence wetin wetin we, we don achieve tell me tell me one thing wey we achieve achieve the thing but na you know na you dey close eye like na you dey close your eye na you no quiet down. oya tell me wetin you achieve if me i blind. or i go tell you after this one. <laughs> for inside dis day tinubu don talk, o say every commitment to clear fx backlog will be fulfilled That one dey for the front page of the this day mo dey do am sharparly dey go like that. na wetin me i dey see on top o before you comot dis day because this one wey dey this day no too get plenty plenty tori o oh. wetin i see o oh, e say showing compassion Shettima the federal government delegation to visit to Kaduna bomb promises rebuilding. US seeks responsible deployment of artificial intelligence. DHQ says it's one day 71 injured receiving treatment. My brother, make you comot go. I don't enter me, I don't come up before you even talk him. I don't do for tribune. Time. No time to check time. The one wey me and the see for year. They say, mm, Kaduna drone try. the guilty will be punished. Uh, Tinubu na invow vow, Tinubu don uh, don swear say, hmm. I must put them for prison. People wey dey under this thing. That one dey for P2 on top tribune, mo na go read am. My brother, no be to vow alone. Hope say everything, if you don't see the thing where you want to, say uh-huh. na these people dey responsible for this Oh, obviously justice yeah, go prevail. Mm. But that waiting me I see because it's Sanusi. President should be should not be petroleum minister. I was sacked for exposing corruption in NNPC. He says the 20 for inside page the one wey dey for page eight under under that one wey my brother like dey just read finish dey say tribute don pour oh, as uh, kokori uh, wey uh, don die on 80th birthday <laughs> na birthday that one die be like say he don know say na today i go die so he come die on top him birthday. the day wey he call this word hmm. na him comot. na na that one dem dey call isunkun shubulayo <laughs> may may Jesus so oh, rest in perfect peace o. Oh. Yeah, hmm. yeah wetin me i see you dem talk say adelabu to rejoin apc next week everybody just dey do for uh, constitution for this place no mind dem people accord party mm. in contest for election under uh, accord party for governorship election wey dem we finish this year e don win now baba emile kan give am this thing uh, of ministerial role say uh, make just dey one minister role make e no be like say um, make e no be like say just waste money for this thing so. so now he come see he come take the national team he come say okay o. Oh. you wan contest <laughs> i dey go back for oh. e be that brazilian for. Oh, abeg make una don comot for there o enter vanguard wetin vanguard tell the vanguard am today He say pdp distances self from uh, merger talks e be like say pdp no wan join the one party system because me i dey tell people say na this nigeria na we no get sense apc and pdp dey be the same thing you understand the only party wey be say i see say they just come say they be upcoming na a labour party you see nnpp uh, eh, apc and pdp all of them are the same thing they be. you know say if you go north nnpp no be the same thing. Hmm. you understand so you know say kwankwa so na him hold this party down for north. for now. and if you go kano state na na kwankwa so people na him plenty pass you understand so make just put down say most parts of nigerians nnpp no be one. Hmm. but some parts they be one. You understand? So, so we don't just say they be the same with the rest. Normal, normal, normal. Don't say na overall. Hmm. Yeah. So wetin me I see for here, they talk say federal government vote five hundred and forty-eight point fifty-six billion naira for federal roads nationwide. Abuja, Lagos Super Highway, Lagos Port Harcourt Coastal Road to take up. The tori dey for inside page nine wahala don shele ogbege don happen for inside nigerian police force o oh, as uneasy calm dey for police o oh, over new postings eh everything dey for page now as oda post police up and down <laughs> all of them come dey fear say make dem no carry dem wey dem go bump their head. <laughs> so I record that the one wey i dey see for here i know say you never reach the time wey we go talk about sport but make i talk about this one because e no dey easy make you see person wey be say e make am uh, superstar na so you see i dey see for here na congratulations o for our boy o wey be victor osimhen na twenty twenty three caf award na dem talk about dem say osimhen battle salah Hakimi for player of the year. You know, see yesterday then big and come outside say hey, now Osimhen, you know, make uh, three man short list. And Oshuala. And Oshuala. Mm. Congratulations to them because and then they keep this flag, uh, country flag. flag eye ah, so outside i don't enter new telegraph We're oh. wetin new telegraph take dey telegraph am today <laughs> they say ns ncs spend more money to feed dogs than inmates <laughs> wahala <laughs> that one there for the front page o oh. mona go read am for there Now so so wahala news we dey we go to read for nigeria. you eh, say they suppose chop. Uh, they uh, they give dogs. dog uh, you say they na dem dey use. dem train those dogs for security in case. i know say the dog wey dey chop and the people wey see dem dey on top. Mm, na the officials be dog na. na the officials be dog. Mm. wey see dem dey back for the money and then that. wahala the ceo dey talk say general agwai one party say it's not good for democracy says criticism dumping militaries as a uh, morale affect operation. the tori dey for inside page two Another one waiting for page 26 on top the New Telegraph dey say NUC don't sack George for to, for misconduct set up eleven panels to probe others. Everything dey for page 26 on top New Telegraph. I'm go read down for dear. They talk say ACF rejects DHQ's response to Cardinal bombing can cause for restraint, adoption of accurate tech intelligence as alternative commensurate with victims' families. Shettima visit victims directs NEMA to provide adequate support nítorí dey for inside page two three twenty and twenty well okay that one i don't go be that uh, we don't enter another one will be the guardian uh, wetin guardian say the guide am uh, before we go for small uh, uh, short commercial break uh, we go do napa. commercial break mm na you know he no fit be nokpa but before we take nokpa make we talk about the, the guardian government details as painful initiation to womanhood flourishes uh, that one sef dey as dey talk say people don dey sell uh, their this thing wetin dem dey call that thing for english sef i no remember mm, you know say that thing wey be say woman dey use dey sell wey go turn to pikin you know say without sex dem go just uh, the egg the egg wey dem dey sell eh, eh, dem say e don dey too much o oh, say be like say <laughs> this This world don dey come to end. <laughs> ebe no come to end o eh wetin be i dey see for here talk say tell fail varsity student kidnapped by government we don talk that one before and abeg federal government make una help us see into the matter wey dey happen abeg make dem try security wey dey happen for nigeria shey we no fit waka alone alone you know say na now dem talk say make we dey waka together hmm. now we don waka together you know dey carry us why we dey do am for dis country federal government baba eloko abeg help us look into the matter back. If now to strengthen the uh, security uh, people, we say they did this Nigeria, so help us follow them talk. Strengthen their force. Mm. Make hmm. everything align together so that we will get somewhere, we will travel anytime. Hey, you know, say for Obodo Igbo, they chant to anything. I know, they, they do anything. Even for midnight, everybody they work out everything just dey. See this your NYC people wey dem kidnap. I hear say if you come comot this NYC camp, they will tell you say maybe don't wear eh, this. Eh, no, no, no wear your NYC cloth, make you just dress normally because if they catch you, now your family people, now they go pay you. You don't say if if they come, comot, if you dey comot. Make you call them. Eh, just call your family member say you don they go, make they keep money if dem kidnap you in case o, maybe they go sell your papa house pay ransom <laughs> before we come on go commercial break make i read this last one <laughs> make you no be like say we dey go back to what happened last year uh, during the time of the scbn your governor wey be emefiele uh, another wahala don they start this december as q resurface a bank as customers battle cash scarcity for abuja uh, that one for page eight uh, make you do una go read down for there make we go on a short commercial break make we go drink napa. na when we talk am say make não sinus i Okpa for management of power. Hey, now welcome back. Now, Nokpa be that. You know, say if no be Nokpa, you no be Nokpa. At all, at all. And if you want taste Nokpa anywhere where you see for am for road, make you copy am o because na him go use take enter the aeroplane wey dey fly so for your screen o. na hmm, be the visa. na <laughs> so wetin we are dey see for here for inside daily trust o dem talk say kaduna killing not a mistake says gumi army's attack against air force advice sources na i e talk that one Officers grumble over lack of synergy between services. We've learnt our lessons, our operations remain joint. DHQ, na I talk down. one. Tinubu vows to punish anyone found culpable. We see you see for the talk, oh, my brother. You see, how just see when you talk? Eh? In, in, in less than a week now, everybody go forget about this case. Oh i dey tell you na because say people still dey die after people die finish for that place now you go just say even all the things wey dem talk say dem go do eh dem go eh, do the community well dem go do this dem go do that na lie even tinubu wey dey vow if another wahala don enter im head na he go forget all the promises wey he make but i just pray say make this kind thing no happen again to any one of us because anybody wey die for nigeria don die go be that so. the only thing wey i go tell people wey dey die for nigeria be say if una dey come back to this life una dey check flag una go hold. how dem wan take know you when you wan check dey come nigeria shey you check flag. i see us o see me o i see i come see you na you i see o when i see you say you dey nigeria flag i come see my producer too oga imus i see i see <laughs> na my people be this na When we dey gather play for inside garden of eden. that one sef dey that one sef dey you know say we don dey suffer for here before. <laughs> wahala the one wey dey here dey say excitement as twenty billion dollar uh, twenty billion dollar uh, dangote refinery receives crude oil uh, that one another uh, new congratulation message for nigerians make we dey expect something good from that refinery. Ah, so wetin me i see beside am o eh, dem tok say civil defence here to produce media trust radio store. shields indicted operative The tori dey for inside p3 if una worry down well o. Oh. well make we go do business o oh, because as uh, ambassador uh, eh, dey talk am he dey always talk say na money na him kill him grandfather so, uh, eh, that time wey he still dey alive but me i no sure say money go kill you. na money he wan go collect for abuja eh, na why he dey here. i don the one wey dey for the for the big tori for inside business days dey say shale oil revival threa ten s nigerians earnings that one na big tori wey dey for the business day. to me i say beside am o dey talk say nnpc world's most opaque oil company, Sanusi, Naitogdao, calls for audits, opposes President Dublin as petroleum minister. hmm another which one one you still see for there because me i don dey wait for sports like this i know say you don dey wait and ah, your people sef don dey wait eh make i talk this one finish o oh, before you comot go there o oh. wetin i see for here dem talk say five contempt proceedings against efcc dss mm. repstel emefiele's lawyers Eh, if you not worried now, we're moving our turn to page A4. for business day my brother make we enter poor uh, sporting sun na wetin how una dey feel for that side because me i dey feel jolly jolly i dey feel okay because of this news wey i dey see for sports dey make me dey happy well well congratulations to our players o oh, as dem don reach uh, the final shortlist uh, for the african award hmm. osimhen oshuala make final shortlist uh, uh, as as salah aims for caf award hat-trick you know say salah don collect am like two times now so, he wan collect the third one but i sure say osimhen go win dem for this one because. you know say na go lie me dem give osimhen. Osimhen because mm. you know say this guy too try well well if you see the award wey just collect finish nine the AIC award association uh, the AIC award na he come dedicate am to the Napoleons. person wey collect highest goal scorer hmm. for serial last season e no dey easy come even carry the no be say he collect highest goal scorer he collect the cup wetin Salah do last season nothing nothing do see nothing wey dem wan if dem no give osimhen make i no pass my waec abeg make we continue <laughs> injured de bruyne named im man city squad uh, that one dey for the top uh, they say club world cup injured de bruyne named im man city squad as dem wan use am like that say if you wan die may you die for the pitch chelsea im market for thiago silva's rep replacement as thiago silva wan comot for chelsea now dem don dey find who go replace am barca uh, eh, complicit in dembele's exit to psg uh, that one sef dey for there another one wey still dey rabiot to sign new contract with juventus eh, that one sef na victory tori wey dey for di sporting zone igalo omeru odas eh, iwobi afta first pure brace uh, ah, first time wey iwobi go score two goals, for fulham that match e sweet well well i watch the goal the goal na one of the kind uzor uzor set to make first ammonia start in two hundred and four days. na this one funny me die. you see no, the keeper go injury no, but, in fault. you know you know wey you know so even before he go injury he no be number one goalkeeper for him country but why me say people wey be number one goalkeeper for their club they no be number one goalkeeper for yeah. Nigeria. Um, I tell you something. The, you know, say coach dey different and experience dey different. Some people sabi play for club, but when they go their country like this, na rubbish they go dey play. Some people sabi play for their country, when they go their club, na rubbish they go dey play. So the thing dey different because the manager dey different, the tactics dey different, the way they go dey play dey different. But this Uzo wey we dey talk so. Eh? you no sabi anything for for club e no good you know for culture no na na na im name na im dey na im dey work for am uzo